iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mwiriwe neza nshuti mwese namwe abakunzi b'iradiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic nkurikije ikaze mwese mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyi aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ishirahamwe torture sos burundi riherutse gusohora itangazo rivuga ko ubwicanyi bukorerwa abigeme ahanini na ba nyirarugo itotezwa ryabo hamwe n'ubundi bugizi bwa nabi vyongeye kuva habonetse intwaro nshasha abarongoye iryo shirahamwe barashize habona amagenekerezo bavuga ko ubwo bwicanyi bwabereye ko mu kiganiro muri sanga cyo munsi turi kumwe na- n'abarundi batandukanye bakurikiranira hafi ibibera mu Burundi kugira ngo baduhe umuco ku kuri ubwo bwicanyi hamwe no kuri ivyo birego turi kumwe na Ahmed Niyongere akaba ari umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe SOS Torture Burundi muri aho Niyongere amahoro neza federi muri aho murakomeye yego n'amahoro yego turi kumwe kandi na Eric eh, Nsengimana na arongoye ishyirahamwe AJAP Africaine akaba nawe nyene akora mu mu vyerekeye hagati y'akazi na muntu mu Burundi akaba yitaho cane cane urwaruka Eric eh, muri aho namwe murakomeye neza turabaramutsa ku ijwi rya amerika aho ibujumbura mwifashe neza ego ibujumbura ni sawa eh, akazuba kariko karaka hari hazidutse umenga harakabeho nkuko umenga imvura yagomba kugwa ariko ubu hameze neza yego me reka rero tutarinze gutesha umwanya bumviriza ikiganiro eh, tuje kuri mwebwe mushe nta Ahmed niyongere ibintu mwatohoje byifashe gute Eh, murakoze cyane eh, kumpa umwanya Eh, urumva twaragize amatohoza nk'uko dusanzwe tuyagira hama turerekana ihohoterwa eh, rikorerwa abakenyezi Eh, turavuga ingene abakenyezi bariko barahohoterwa ubuzima bakicwa be- ba- ba- mu nyuma ukasanga eh, uravye ukuntu batowe ibiziga ugasanga babanje gukorerwa ivya mfurambi Eh, ukabona neza yuko hariyo ihohoterwa riko rirakorerwa ico gisata c'abakenyezi hama tukavuga duti ivyo bintu ko vyari uwo uwo- umenga vyari ko bira- birahe- bi- bira- biragabanuka mu burundi vyoba bigarutse gute ikindi cawutangaje ni n'agacerere k'abategetsi ukabona neza yuko atabariko baragira amatohoza kugira hakurikiranwe abo babagandaguye Eh, ibyo byose bikadutera impungenge aricyo gituma twatoye kugira icegeranyo kuko tugira ibindi vyegeranyo ubu ico gihe twari ko dukorera ku bakenyezi si kuva ko dukorera ku bakenyezi gusa dukorera ku bantu bose mugabo turabona yuko hari ubwicanyi bwimonogoje Eh, ariko tukabona yuko ata jambo ry'abategetsi ata matohoza ata butungane buriko burakurikirana abariko bakora ayo mabi ayo mabi rero yakozwe kuva aho habonekeye intwaro nshasha e, ibyo twabigize mu gihe dusanzwe turi mu isekeza y'iminsi ijana aho turiko turaraba neza ibiriko birakorwa na leta nshasha ya Evariste Ndayishimiye kugira turabe yuko mu bisata bitandukanye mu minsi iza hazoba e, n'icegeranyo kiraba ibisata bitandukanye ku vyerekeye e, muri iyo minsi ijana e, Evariste Ndayishimiye a- a- a- arongoye Burundi kugira twerekane neza ivyaranze iyo ntwaro ivy- ibintu yashoboye gufata mu ntoki bigahinduka muri iyo minsi ya mbere kuko vyama bibaho iyo haje intwaro shasha hariyo iminsi ijana baha umutegetsi kugira barabe eh, ingendo shasha canke eh, amategeko mashasha ariko arashira imbere bizoraba mu ntwaro eh, bishobora ku- gutanga umuco mu ntwaro yiwe eh, y'imyaka azotwara mwihweje iye- ayo matohoza mwa- mwakoze murabona ko ah, nk'uko mubivuze bwica ibikorerwa abigeme n'abakenyezi muba mufise abo mwikeka ko bagira ububwicanyi turavye ko ico gisata nk'uko tutababwiye turakora amatohoza ku bisata vy'abarundi bose abagabo abana aba- abakenyezi ubu nuko twagize icegeranyo tubonye yuko hari abakenyezi bariko baricwa kandi bicwa kuntu umenga birafise ingene bisa ubwicanyi bushaka gusa aho usanga umukenyezi yishwe agatoka ikiziga kandi bakamutora ari gusa urumva ivyo bikerekana nuko neza yuko hariyo ibintu biriko birakogwa ariko tukabura ihumure canke ugukurikirana kw'abantu bariko bakora ivyo vyaha mu vy'ukuri rero abashobora gufise uburenganzira n'ububasha bwo gukurikirana abakora ivyaha nk'ivyo ni inyamiramabi hama n'ubutungane ariko kuva ivyo bintu biba nta munsi n'umwe turumva ijambo ryaba ry'ubutungane uka- bagakurikirana bakagira amatohoza ni vya bindi usanga umuvugizi w'igipolisi ahise ahantu habaye ibyago akavuga yuko eh, bagiye batangura amatohoza mugabo ugasanga nta matohoza ashikaho bakurikirana abantu bakora ivyo vyaha kuko urumva nibo bategerezwa nibo bafise ubuhinga n'ubu- n'uburyo bwo gukurikirana abantu mugabo mu gihe batabikoze bica vyitirira leta kuko abakora ivyaha bategerezwa gukurikiranwa amategeko a- a- yo gukurikirana abakoze ivyaha aratomoye ariko mu gihe adakurikiza igihe adakurikizwa n'uko haba hariho eh, gukingira ikibaba abariko bakora ubwo bwicanyi kubera bataba bariko barakurikiranwa n'inzego zibijejwe murashize habona amagenekerezo y'ubwicanyi muvuga bwabereye ko i- murashaka kutwibutsa n'intara buberamo cane cane e, intara sinozibuka neza ko sinda- sindazifise hafi mu- mu- mu- ku- mugabo twarerekanye intara turavuga n'amazina e, turavuga n'ikiringo e, ubwo bwicanyi bwagiye buraberamo e, bura- bura- buraberamo twerekana neza yuko hari igihe hari leta nshasha yategerezwa kwerekana yuko izoshira imbere ukugwanya ukudahana kuko kugana ku mibana n'ivyo byasinzikaje uburundi hama izo nzego zigakurikirana abo bose bashobora kuba bafise uruhara muri ubwo bwicanyi Ega mu- Icyo reka- twasavye rero twashatse gusaba leta twashatse gusaba inzego za leta zijejwe kugira amatohoza no guhana aba- izo nkozi z'ikibi yuko zokora akazi kazo hama bagaheza bakagira amatohoza kuko hari igihe wibaza ati ngira ntavyo babona ntabwo biriko bibera mu maso yabo dutireka tubibandikiye tubahe amazina hama bagende ba- barabe abo bantu ko batapfuye abo bantu bagire uko amatohoza bafate bakurikirane abo babishe kugira turwanye kudahana mu burundi Ego me- reka tuje kuri mwebwe namwe mushikantahe Eric Nsengimana murafise eh, ishirahamwe ryanyu rafise abariserukira mu ntara zitandukanye ubwo bwicanyi mwebwe mwabuvuze kwiki murakoze cyane ikintu cya mbere dutangwe kugaya ni iyo nyifato y'iryo shyirahamwe sos torotire ririko riravuga ko muri kino gihe abakenyezi bariko baricwa mu gihugu c'u burundi Eh, na cane cane kuko n'uwo ariko arikubwira adasanzwe no mu burundi ngo ashobora kubona iriko birabera mu burundi Eh, nibaza ko ko yosubira ku bantu bamuha amakuru kugira ngo bamuhe amakuru atomoye igihugu cy'uburundi aho kigeze n'ingene kiriko kiragenda kugira ngo abanze amenye eh, ibiriko birabera mu gihugu ciwe hanyuma twebwe mu ishyirahamwe ashap turavuga ivyo kubera ko bari ishyirahamwe ry'urwaruka mparanira amajambere muri afurika dukora mu gisata cacu c'agateka kazina muntu ndetse no gukingira agateka kazina muntu iyo rero ubuzima bw'umunyagihugu buto- butosekaye canke hagira uwaka ubuzima biratubabaza kandi turabikora kandi turabikurikirana cane Eh, dukorera mu ntara zose mu makomine yose agize uburundi twongeye ko ikindi gishobora gutuma tuvuga ibi eh, ni ishirahamwe ryashoboye gushiraho rezo irimwo abanyepolitike b'aba- b'urwaruka mu gihugu cose eh, baserukira abandi kuva ku rw'igihugu imigambwe yose igize igihugu cy'uburundi iri muri opozisiyo iri muri leta twagiye hamwe kugira ngo dushobore kugira inguvu umuntu wese ataramenya situwasiyo yaho aherereye rero tuvuganye n'abo muri rezo muduhamagaye kugira ngo dushobore kuvugana muri kino kiganiro bavuze ko ibyo bintu ariko baravuga rwushikuza kugira babikore nk'uko bamye bahagaika imitima abarundi bariko barabumviriza ariko iryo shyirahamwe mu batoza ryakoze eric nsengimana rirashyira habona amagenekerezo nko ku itariki ya mirongo ibiri na gatanu y'ukwezi kw'indwi muri uyu mwaka umukobwa wo muri bubanza bavuga ko yafashwe ku nguvu ikaba akavuga ko no ku genekerezo rya mirongo itatu ukwezi kwa gatandatu umushikirizwa manza metre ivete n'inkindi akorera i bujumbura nawe nyine yanyurujwe akaba ataramenyekana ahari baravuga itariki icenda y'ukwezi kw'indwi n'amagenekerezo agaragara kandi n'amazina barashira ko boba bavuga gusema canke ivyo batohoje mu bivuga ko bisa n'ibigaragara ko ivyo bintu bishobora kuba vyarabaye twebwe sinovuga ko ngo ngo ngo abo bantu nk'abo bavuze bashoboye kuba batarabonera irengero ry'aho bagiye ni uko ariko aravugira mu guhishi iyo avuga ati n'aka na n'aka yarazimiye yazimiye kubera izi mpamvu niho icyo cegeranyo cyiwe cyaba gifise ishingiro ariko ugiye ugatanga iki cegeranyo ngo abantu bariko barapfa abagore ngo bariko barapfa mu gihugu Burundi ngo muri ino myaka muri ino minsi ijana umukuru w'igihugu ariho ngo baramwebariwa rero twakoreye ku by'abagore abantu bariko barapfa hanyuma ugaca uvugira muri rusange nk'uko uko abantu bariko barapfa ibyo byabuvuze ibyo byaradushikiriye ariko ni ukubanza kuraba bapfa gute bigenda gute kuko hari n'igihe ushobora gusanga ari ari abantu baba bafitaniye ingorane hagati yabo ugasanga bagiranye ibibazo iyo bagiranye ibibazo rero leta ikaba itarimwo cyangwa inzego zikukira iyo leta sinumva ingene iba ntuze ico iba question ushira muri ntuze muri raporo ikomeye nk'uko ukayisohora uyegeka kuri leta hanyuma amatohoza kuri ivete ariko araba ko arabituye ubutungane deja kandi ubutungane tankataco buragira burashika ko bakigira amatohoza sinumva ko yoca avuga ko atakintu na kimwe kirakogwa kandi atanzwe arumere ndamuzi ko ari umushinga wa manza zitoza amategeko ko imanza ziba ziri mu matoza cyangwa hagize abitura ntacyo babivugako ukeneye uvuga ngo ntacyo ngo bariko barabivugako ku bantu bariko baricwa rero abo bantu bariko baricwa icyo nico twari dukwiye kumenya tuti muri izi ntara hapfuye nakana nakana naka yishyuwe n'iki kubera ko baba bamuhaye amakuru baba bakizi icyatumye apfa gutyo rero tukamenya tuti nimba bapfuye nk'abantu ijana abantu bari bararenze bapfuye ubuzima bw'umuntu umwe naho nyene byagenze gute bagatanga ikicegeranyo kidateye ubwoba abantu kiri kiri credibure mu gihe nk'uko mubivuga ayo makuru yo atariyo mushikana Eric Nsengimana ikintu mwibaza coba gituma ishirahamwe SOS Torture Burundi gishira habona ayo ivyo catoje ni iki bwa mbere sos sos sortire isohora ivyegeranyo bihengamye bitari vyo kubera ko nk'uko mubizi abo bahora bari muri ntoze muri sosiyete sivile amabanyepolitike kuva kera kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bamye basohora izo raporo zimeze uko ku burundi baba bashaka ko igihugu tuguma mu njyane abantu baguma bahagaritse imitima kugira ntibakore ibikorwa by'iterambere kuko nibaza ko ariko kazi bahembegwa raporo zose zisohorwa na arumeye murazi ko yagiye n'irahe agiye kurufanda ibinyoma atana kimwe biravamwo nuno munsi rero ivyo akora ariko arondera kugira ngo ashobore kujistifya ivyo yatwaye irahe nta gishasha ariko arazana mu mwizero wo kuvuga ngo ariko abikora ni bone fa canke urukundo akunda igihugu ciwe umushikana Almera niyongereye ivyo umushikana Eric avuze Segimana vyo bari vyo kwari kugira ngo ayo maraporo yoba afise isano no kugira ngo Uburundi bugume busa nabi mu makungu biriko bishikirizwa n'uyo Eric uca wumva ikabivuga kubera ashobora kuba atigenga canke ari amashirahamwe usanga atazi akazi k'amashirahamwe kuko amashirahamwe eh, nk'ayakora ku bintu eh, vy'abana vyo gutohoza uravuga ikintu kibi nuko ari kibi hama ciza ko ari ciza Eh, nk'ubu muri aya matohoza tugira twebwe eh, tuba twayatohoje neza kandi si kuvuga ko tutari mu burundi ata amakuru dutanga kuko amaraporo mu gihe tuyatanze eh, iyo umuntu adashimye canke akavuga ati ngo arimo ibinyoma navuga gusa ngo ni amaraporo y'ibinyoma aravuga ati uyu muntu banditse ariho twamubonye akamwerekana ariko ntibishobora kugira ko tuba turazi yuko aba bantu baba ba- ba- tuba twatohoje neza yuko aba bantu tuvuze ko yapfuye aba yapfuye nta munsi n'umwe kuva ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bigeze bashobora kwerekana eh, yuko eh, amaraporo dutanga ari ay'ibinyoma bavuga ko ari ibinyoma gusa mugabo nta ntabyo bashobora gusigura Eh, akarorero muri iyi raporo twatanze eh, twaranditse nka- nk'akarorero gatoyi itariki mirongo ibiri na zibiri z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka uwitwa chantal mukagwego yarishwe ku musozi kavogero komine provensi na Kiru- ya kirundo Eh, hama abiwe eh, baragerageza kurondera barabura ivya- icyamwishe none uyu muntu ayo matohoza arihe itariki imwe z'ukwezi kw'indwi muri uyu mwaka nyene haratowe ikiziga cyamaze kumera nabi eh, c'umukobwa w'imyaka cumi n'umunani atashoboye kumenyekana kuko urumva yari yamaze kononekara ico giziga catowe eh, kuri ku musozi nyamugari komine buhiga provinsi karusi none ivyo ivyo vyose vyombe- vyo- vyo- vyosigurwa nande hari leta hakaba hari abajeje intwaro hakaba hariho abajeje umutekano inyamiramabi hakaba hariho n'ubutungane itariki icenda z'ukwindwi haratowe ikindi kiziga c'umukobwa yitwa marie anike ndayishemeza afise imyaka cumi n'umunani umunyeshuri muri segondere aho rero bakerekana yuko ivyo bintu vyabaye eh, muri musongati po- polisi iraza iragira konsta nta muntu umwe yahagaritswe nta muntu umwe yakurikiranywe none ibyo byose n'ifoto yiwe turayishyirako y'uwo mwana none ibyo byose vyoba ari ibihuha gute kandi abo bantu twabavuze amazina n'aho baba hama ntibashobore kuvuga bati cyane ayo mashyirahamwe nk'ayo yaba eric ngira ntakora kuri ivyo bi- kuri ivyo bikorwa vyo gukurikirana abantu no ku- no kuvuga eh, ibitagenda neza ngira ba- ba- bakorera leta avuga ibita- ibi- ibigenda neza gusa kuko mu mashyirahamwe tuba iwacu ari bigenda neza turabivuga ko bigenda neza ari bitagenda neza turabyerekana kuva tukiri ko turakorera no mu burundi Eh, ni- Ego me- niko karangamutima k'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu I- akandi karorero itariki icenda z'ukwezi kw'indwi nyene haratowe ikiziga c'uwitwa anita savyimana w'imyaka mirongo ibiri n'indwi yatowe ku musozi gatwaro komine na provensi ya muramvya Ego me- None ivyo vyose ko tutari mu burundi twabibwi- tu- tumenya gutya imyaka n'izina tugashiramwo tugashiramwo ne- ni- n'ibiranga uwo muntu Ego me- tukavuga duti ivyo rero biriko biraba eh, twebwe nk'uko tuzi akarangamutima k'amashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike tugezwa kwerekana neza kugira eh, dusabe leta kwikubita agashi dusabe inzego zibijejwe eh, gukurikirana abo bantu nta kindi kindi tuba turiko turasaba nuko abagirwa n'ivyaha batokingirwa ahubwo bokurikiranwa kuko amategeko aratomoye Yego, me- abantu bagaheza bakayakurikiza Eric eh, ivyo umushikirantahe eh, Ahmed Niyongira ashikirije eh, ni si amakuru ashobora kuba yatangajwe mu Burundi mu bivuga kwiki
icyo twe tubivuga ko ni cya kindi karavuga ngo ngo ntaho ngo baravuga ngo umuntu ngo ngo hanyuma ngo atozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ahubwo abatoza nibo benshi ku ku bantu bamaze gushyikirizwa na na na ni- ni- na na arumeri kuko ibuka n'ibyabaye cyagiye bavuga ko eh, umwe Guillaume yishwe umwe yazana isanduku akavuga ati barampambye ni morale ujya wese bari bamutangaje mu bantu bishwe hariho n'abandi benshi bishwe ba- ba- baje baravuga ko ku mateleviziyo ko bi- ko bagize ngira yarabikurikiranye yarabibonye ko ba- babatanzwe ko bara- ko bapfuye kandi bariho Eh, rero nta- nibaza ko nawe nyine arasura bizi ko hari abantu benshi batangazwa kugira ngo bashike ku nyungu bashaka ariko ntitwavuga ko ati abantu bapfa nk'uko nk'uko ariko arabivuga kandi birababaje ariko ikibazo nyine nk'uko ariko arabivuga eh, bi- bi- bicwa gute bicwa n'abande ikibazo ni uko kuko umuntu afite ingene avuka akagira n'ingene apfa kandi atagize iherezo nk'uko yategerezwa kurigira icyo gihe icyo gihe ntihaba ikibazo rero nubwo ariko aravuga ngo ngo si ibyo dukorera ko twe dukorera muri kominote ibiba muri kominote turabibona dukorera mu gisata cy'agateakazi na muntu tugakorera muri protection ntibyumvikana ko tudashobora kuba tubikorera ko cyangwa avuga ngo dukorera leta none wowe adakorera leta akorera nde ko hari izo organizasiyo ziri ngaho zose ziri aho kuba kuyere porogaramu ziri guverinoma ni nacyo gituma nabo mu gisata cyabo cy'agateakazi na muntu leta icyo gisata nicyo gituma na ntuze n'amaorganizasiyo asanzwe akorera mu gihugu ata kintu na kimwe aza gukorera mu majyambi y'igihugu rero umuntu uzeye ni ukuvuga ko nimba afite ibyo akora bitari mu migambi leta yarashyize imbere aba ariko akorera iyindi ariko akorera mu yindi leta mu gihe mukorera mu yindi leta naho uca wumva ko atanga raporo bivanye n'ibyo uyosheje kuja iyo leta mu nshinga ya remere muri hanze y'igihugu amakuru muronka n'amakuru muhabwa n'abantu bari mu burundi ikintu kibemeza ko abo barundi babwira amakuru y'ukuri canke ikintu kibemeza ko atazindi mvo bafise mu kubashikiriza amakuru uh, y'ubwicanyi eka y'ibintu bibi gusa biba nko mu bamenyesha amakuru ikintu kizwi nuko iyo ubajije umuntu utahari kenshi na kenshi ivyo akubwira vyose ubanza guhinyuza niba atazindi entere uyo muntu afise mwebwe ivyo murabishikako mukaraba ati uyu muntu aduhaye amakuru ariko atubwira amakuru y'ukuri koko ego ega ibyo gutohoza tubyize turi inyuma y'igihugu n'ibintu twakora kuva kera turi mu burundi kandi uri mu burundi warashobora kuba uri bujumbura n'ubu uri mu cankuzo n'ubu uri ku musozi muri komine canke umusozi uri muri ntara ya ruyigi canke ya rutana hose tuba dufise abariko baraturabira ivyo ni kuva kera nabo babako n'amaorganisation bariko akora ibujumbura ntabari mu ruyigi ntabari he tuba dufise abaduserukira n'ubu turase abaduserukira rero abaduserukira rero ntibaba ari umwe canke babiri kuko ivy'amatohoza mu vy'ukuri iyo uronse inkuru imwe ukaba utaronse iyindi ishimangira canke yerekana yuko atariyo canke ibuze ibindi bintu kugira ibe inkuru ikwiye nko kumenya uyu muntu avuka he ninde kuronka ifoto yiwe kumva mu muryango abamwo ko uyu muntu yabuzwe cyangwa ari umuntu yapfuye ibyo byose n'ibintu dutohoza kugira tugire inkuru hari n'ibyo tudashobora gushyira hejuru kuko tuba twabonye yuko atankuru ikwiye twarose urumva rero ibyo gutohoza dusanzwe tubizi si ubwa mbere turasanzwe dutohoza turafise abantu baduserukira bari mu ntara mu makomine hama turafise n'abari mu nzego za leta kuko dushobora kumenya ko umuntu afungiwe mu kasho ka komisariya y'imabayi cyangwa ya hehe tudafise umuntu mu nzego za leta nicyo bituma tuvuga duti bose si babi hariyo abataba bafise inguvu mubwo bafise ugushaka kuko ibintu bihinduka ivyo rero turafise abantu mu nzego za leta baduha amakuru baduha amakuru atomowe bakaduha n'ivyandiko vyerekana yuko abo bantu ariho bari hama tugaheza tukaraba tukaverifya tukaraba yuko iyo nkuru ari yo kuko ugiye uratanga inkuru ushobora no gutanga inkuru baguhaye ugasanga ni umuntu ashaka kukwandagaza kugira yerekane yuko atanga uri kuyufise ibyo nk'uko eric yavuze ntubimubwira kandi ndabyemanga ashaka azaminyuze azerekana mu maraporo twebwe dutanga umuntu twashyize muri raporo ko yapfuye kandi ariho nta n'umunsi n'umwe ibyo turamaze no kubivuga i geneve haje abo umushikiranganji w'ubutungane yahahora Laurentine Kanyana n'umushikirizamanza kizigenza wa repubulika barabonye yuko ata kintu na kimwe dutanga tudafite icemezo twaravuze ati erekana ahaa umuntu twayize muri raporo utwereke raporo yasohotse umuntu uko yapfuye hama musanga ariho barabonye ko bidashoboka nicyo gituma rero nibaza yuko ku byerekeye amatohoza turabifitiye ubumenyi turaba turabikoze kuva tukiri mu burundi ukuntu umuntu averifya informatio hama akayitanga hariyo ama informatio menshi udashobora gutanga tuba twaronse kuko tuba twaronse ibikwiye kugira ibinkuru kuko gutanga informatio no kuraba iyo iyo dosiye iri mu butungane ifise nde byose turabimenya kuko nakubwiye ko mu nzego nyinshi hari abantu bashaka ko ibintu bihinduka bariko barafasha kugira ibintu bija habona abantu bikubita agashi umwe wese aherereye ahindure kandi ahindure ingendo ashobore gukurikirana gukora neza akazi ajejwe cyane cyane kurwanya ukudahana kuko Ego me.
ejo niyaba uyo uyo eric atabona abantu bariko barapfa cyangwa abantu bariko barahohoterwa ubuzima eh, ni imana agira kuko abandi eh, barakubwira yuko umuntu wabo yapfuye batagira aho bitwara boja kwitwara bogira ubwoba ko bashobora kubakurikirana wewe rero mu gihe atabibona wewe nuko ari vyiza kandi eh, yoguma asenga urumva eh, yagiriwe amahirwe naye ahandi birababaza kubona umuntu wawe yishwe ntumenye uwamwishe ntihe amatohoza ngo bakurikirane abamwishe cyangwa ngo umenye igituma uyo muntu wawe yishwe Yego, me- ibintu ibyo bituma dushaka Erika.
guhaguruka kugira turwanye kudahara du- dusabere inzego za leta zikurikirane abo bantu bose bariko eh, barica abanyagihugu Eric Nsengimana kuva habaye uruhagarara rwa politiki mu Burundi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ubwicanyi bwariyongereye eka hariho n'abantu banyuruza abantu hariho abategera abantu bakabanyuruza hariho ababica ivyo vyarashitse I- ku vyerekeye ubwicanyi nabwo ah, buriko uravugwa na SOS Torture Burundi urabona ko umengo ni mu- nakagwi kuba gafise imv- kaba gafise intumbero gashaka gushikako eh, kwica kurondera kwica cyangwa guhohotera abigeme n'abakenyezi urumva ni umugambi nk'akagwi nk'ako kaba gafise ku bwanyu abantu bakora ubwo bwicanyi bo ari bande hari abantu nk'amashyirahamwe akorera mu Burundi ashobora kwikeka hari eh, ikindi kibazo nacyo nashaka kumenya niba nk'uko mubibona leta yarafashe imigambi ikomeye yo gutuza ubwicanyi nk'ubwo buboneka ko atari porogaramu ya leta twebwe ni- twibaza ko muri muri ivyo ata- ata- atakuvuga ngo wikeka aba canke bariya ariko abantu mu bihugu byose bitandukanye usanga iyo bafise ivyo bahuriyeko hab- habishika bagatwarana gufungana ah, bagatanga ibituro abantu bakabafunga abandi ugasanga barashobora kugira ku gushika igihe bashika bak- bakicana hagati yabo bafise ivyo bapfa Eh, rero ntitwovuga ngo tu- ngo bwoba bupfa kuri iki kuko usanga kubu- ku- umuntu ashobora gupfa bi- bivanye n'ingene abaye muri sosiyete abo abana ingene abanye nabo eh, abantu bivanye n'ivyo bapfa ivyo bita amaconfidentele canke eh, i- ibi- ibi- ibi- ibintu baba basangiye n'umuntu canke ushaka kunyaga uwundi tuwi twiwe Ah, i- abantu barashobora gupfa no muri izo nzira canke ugasanga hariho n'abashobora kugurira abandi kugira ngo bashobore kubadandaza Eh, mwa- mwa- mugize iminsi mubona nka kurya eh, hariho kampanye ba rumere batanguje bitu- bita ngo ndondezana ba pasifike eh, mwarayibonye ingene yakora umuntu baramutanga ko yapfuye ejo baheje kumuvuga ukamutora ikiziga canke bagatangura kuvuga nk'uko nyene batanguye kuvu- kuvuga ugasanga eh, irya ejo uwo muntu arapfuye ivyo rero urumva n'ibintu byinshi biba biri- bifise ico bigamije biba bifise ico bariko bararondera muri politike eh, abanyepolitike baba bariko barakora eh, kenshi na kenshi usanga umuntu yashobora kwaka ubuzima muri izo muri izo nzira zitandukanye Eh, tu- tugaruke ku bintu mwashikirije eh, reka mbaze mpakanya hamed niyongere mu kanya gatoya cyane agira icyo avuze ku byo mushikirije ibyo ashikirije n'ibyo nababwiye n'amashyirahamwe ayo yaba erike n'amashyirahamwe nyene yo ngaho yo kugira yitwe ko bari ngaho ari amashyirahamwe mugabo ugasanga i- ibikorwa vy'amashyirahamwe sivyo bariko barakora kuko umuntu avuga ati umuntu aricwa kubera eh, imvo zitandukanye n'iki mugabo nibaza yuko iyo umuntu yishwe ukamusanga ikiziga kiryamye mw'ibarabara ataba yishwe kubera yashwanye n'umuntu Eh, muri ico gihe rero naho nyene eh, bivanye kuri urwo rupfu hariyo abajejwe eh, hari inyamiramabi hariyo ubutungane bategereza kume- kuraba yuko uyo muntu yishwe eh, wamwishe hari i- i- i- ingene bagira amatohoza mugabo ntiboca bareka iyo rero atamatohoza abaye atanumwe afashwe iyo atajambo ry'umutegetsi rivuga riti abo bantu bariko bari- barica abantu tugiye kubakurikirana muri kuva uyu munsi byose birerekana yuko abo bantu bakora ubwo bwicanyi aba ari abantu bakingiwe kuko iyo atari abantu bakingiwe barakurikiranwa hama bagahanwa Eh, ico Ego.
gituma rero nk'amashyirahamwe eh, aharanira aharanira agati k'akazina muntu ategerezwa kuraba ahubwo ingene bwicanyi nk'ubwo buhagarika mu gihugu kuko ni ibintu biteye isoni kubona abantu bacicwa hama ugasanga nta matohoza inzego zose ziriho hariho ubutungane hari igipolisi ubwo ugasanga abantu ntibigera bakurikiranwa kugira bahane abariko barakora ivyo vyaha ugasanga imiryango yaratuntuye kubera baratinya no kurira baratinya no gukurikirana uwo muntu wabo yishwe kuko bazi neza yuko eh, bagiye kwitwara muri izo nzego ataco ziriko zirabafasha bishobora kubagarukako ahubwo eh, n'abo ba- babasigaye ugasanga barakurikiranywe rero Kagame.
ibintu biteye ubwoba kategerezwa kuba ahubwo akaryo k'amashyirahamwe kugira asabe eh, ubutegetsi asabe eh, izo nzego zose zikora akazi kazo Kuko, Kagame, tugarutse- eh, ni ibintu biteye isoni kubona umuntu apfa hama ntihagire umuntu n'umwe akurikirana ko biba yamwishe ibi biba byabaye ku murango umuntu agatorwa senade igatega ku murango ntihagire umuntu akurikirana ntihagire abantu bafatwa ntihagire ijambo ry'ihumure ribaho ibintu ubona yuko ari mu mu gihugu nyene ata butegetsi buriho bukwiye bw'abanyagihugu bushobora gukingira abanyagihugu kuko umunyagihugu mu gihe adakingiwe mu gihe izo nzego zose zategerezwa gukora akazi zo gukurikirana izo nyamira i- izo izo- izo nkuru z'ikibi ukibona neza yuko abo bantu bakora ivyo vyaha kenshi baba bashigikiwe kuko Egome, hariho a- gukurikiranwa kandi bohana kuko amategeko Egome, ara- Abela.
aratomoye
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyi aho bita tura
njyewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
Ahmed ni- niyongere ah, hari abantu bashaka kwibaza ko ishyirahamwe ryanyu ryoba rifite umugambi wo kuraba ibitagenda neza gusa mu Burundi kuva leta nshasha ibonetse mu Burundi hari amakuru atangazwa avuga ashikiriza imigambi iyo leta imaze gufata ari uguhana nk'imbonerakure zitwara nabi abapolisi barya ruswa eka canke bigenza nabi eka ubutungane kugarukira ubutungane bwuzuriza bose ibintu ku bwanyu mwishirahamwe ryanyu vyoba biriko bigenda neza n'ibi Eh, twebwe ridukora ku byerekeye eh, hariyo i- inyifato nyinshi leta yafashe nko kurwanya eh, ba kaboko eh, n'umukuru w'igihugu ariko ako- ariko kuvuga mu minsi yeze yuko bagiye kuvuga amatungo baje bafise ivyo byose ni ibintu vyiza mugabo twumva amashirahamwe mw'ishirahamwe ry'iwacu tugeze ntitubikorako Eh, mugabo ibyo dukora ni ivyerekeye amatohoza mu gihe rero eh, twaravuze mu minsi iheze igihe barekuye abari bafunzwe eh, twarabishimye twarashimiye umushikiranganji w'ubutungane nubwo tukavuga duti bandanye mufungura aho bose bafungiye za politike kuko eh, n'abandi bose bagize ikiringo cyabo kuko abo bagize ikiringo iyo minyororo eh, bari baciwe n'ubutungane abo babananije bafunzwe iyo banze baf- bafungwa baba bari mu baba bariko bararenga ku mategeko tugasaba dute abo bantu barangije ikiringo cyabo cyo gufungwa ntibarekugwe bose ivyo rero nk'abagiye barekugwa n'umushikiranganji w'ubutungane abikoze turamushimira turavuga ati turashimye mwifato kuko aho tuba turiko tuvuga mu gisata dukoreramo ibyo tudakoreramo rero abandi babikoreramwo ngira barafise ukuntu bashima Eh, ntawe uvuga ko byose ari bibi eh, kuko urumva ariyo byiza biba biriho mugabo mu gihe uvuze ati tugiye kurwanya aba tugiye kurwanya ba kaboko tugiye ku- kurekura kuraba ibyo bibazo byo mu butungane tubitorere umuti ibyo ntuca ushima mu gihe mu gihe biri mu majambo mugabo mu gihe babishyize mu bikorwa nk'umushikiranganji w'ubutungane bigiye avuze akabishyira mu bikorwa tuzoreka gushima dushima kuko twebwe ntidukora mu kuvuga ibitagenda neza gusa na byiza turabivuga mugabo iyo biri mu majambo nca dushima ngo yavuze neza kuko kuvuga biravugwa mugabo ingiro ikaba ibi- ikaba ibindi nicyo bituma dusaba yuko imvuru- imvugo yojana n'ingiro kugira tugere aho dushima ku bikorwa i- leta iriko irakora Ahubwo- tubashaka yuko eh, yokora neza ikuzuza abanyagihugu ikagwanya ukudahana ikarekura abo bose bafunzwe hadakurikije amategeko aho ndiko mvuga nk'ababa bahejeje umunyororo baciriwe n'ubutungane abo ubunye mu gihe ubutungane bwabarekuye ntitumva ingene buguma ukwezi kumwe amezi abiri umwaka n'uburenga bagifunzwe ivyo byose birerekana yuko ari amategeko aba ariko arahonyangwa mu gusozera kuri iki kibazo nashaka mushentai amera muterakamo nk'abantu bo bakora ubwo bwicanyi eka muterakamo kandi n'ikintu mwasaba leta yokora icyo ubwa mbere twasaba abo cyane cyane leta y'uburundi ni ukubera tubasaba yuko inzego zijejwe ibyo bisata ari nk'ubutungane igipolisi ni uko bukurikirana abo bantu bakabafata bakabashyira imbere y'ubutungane bahakurikije amategeko kuko amategeko ariho hamba tugasaba tukabwira n'abo bantu bakora ibyo bibaza yuko bakingiwe cyangwa bafise ubutegetsi muri leta yuko ata muntu n'umwe akomeye uyu munsi uragukingira uyu munsi leta iriko iragukingira uyu munsi mu mugambwe uri ku butegetsi uyu munsi uzinanye n'uriya cyangwa uyu umwe ari mu bategetsi bategeka igihugu mugabo ntibizokwamaho naho hazoca imyaka uzokurikiranwa ku vyaha wakoze ivyo vyaha biriko birakorwa ni ivyaha bidahanagurika ni ivyaha bidata igihe uzokurikirana ubutungane bwaba ubw'uburundi canke mpuzamakungu yuko ivyo uriko urakora ataho bizoja ivyo uriko urakora vyose biriho wowe uzokurikiranwa hariho n'abahagarikwa haciye imyaka n'imyaka abo rero bamenye yuko muri iki kinjana cya mirongo ibiri na rimwe ata muntu acica umuntu hama ngo yijajare ngo arashigikiwe kuko ibyo bintu byarerekanye neza yuko gushigikirwa ari ibihe ari igihe gusa ni umwanya uwo mwanya ugeze urahagarikwa kandi umwe wese ahanigwa ku cyaha yakoze ntavuga ngo natumwe na naka cyangwa nayicikiwe na naka uzohagarikwa uzokurikiranwa ku cyaha wakoze mubushe ntahe namwe eric nsengimana ibintu mushima mubona ko byagenze neza biriko bigenda neza kuva leta nshasha ibonetse mu burundi ni nk'ibi murakoze cyane leta nshasha ikintu cya mbere dushima ni uko iri kiritaho ugwaruka mu gushyiraho amaporogaramu intumbero irashe y'ugwaruka mu gushaka kurufasha no mu kurukura mu bukene kugira ngo injyane ziri mu gwaruka na cyane cyane nko kuvuga ibintu bijyanye na shomaje kutagira akazi kutagira icyo bakora bihagarare icyo ni ikintu cya mbere dushima cyane hanyuma ikindi dushima n'ukuntu bari baragwanya ba kaboko mu ku mu gushyiraho umugambi urashya wo kurwanya igiturire no mu gushyiraho udusanduku mu gihugu cyose aho umuntu azoba azoba yabonye umuntu yariye igiturire cyangwa yakoze ikindi kintu kitagenda neza azoca abishikiriza umukuru w'igihugu bidatebye ibintu biriko biraba mu gihugu cy'iwacu cy'uburundi ni byinshi cyane bije kwitaho abantu kudahana biriko biragabanuka aho inzego z'ubutungane ziriko zirakora zitanga kugira ngo kugira ngo ibintu bigende neza imanza zicibwa ntizishyirwe mu ngiro ibyo byose akaba ari intumbero yatanzwe ko bigiye guhindurwa byihuta ibyo rero byose turabishima cyane turashima intumbero bariko barakora ku mugambi w'iterambere haba no ku mugambi kandi wo mu bisata by'agatayakazi na muntu turashima iyo ntumbero n'umurindi bariko barabikorako ndetse n'ingene bariko barashyira mu ngiro ibyo biyemeje bitariko biravugwa ku majambo gusa hanyuma ikindi nacyo nagomba kuvuga ku bijyanye n'ayo mashyirahamwe nk'iryo rya mere rya topisi ni uko bomenya ko twebwe ntituri amashyirahamwe navuga nk'uko babivuga avugira leta ahubwo turi amashyirahamwe ari ku rubuga rw'igihugu tuvuga tuvuga biriko birabera mu gihugu kandi tubikurikirana ku munsi ku munsi tubibona kandi turi ngaha tudahabwa amaraporo atariyo nka kumwe bavuga ngo naka yapfuye ejo bugaca bamubona ariko baramwerekana kuri televiziyo ugasanga mugabo ntibasubiyemo bandike basaba imbabazi y'ingene batanze umuntu agapfa bari bamusize mu maraporo kugira ngo kugira ngo bashire ku byo bifuza rero icyo bibanura ni uko bohindura ingendo bakamenya ko ari abarundi bakamenya ko igihugu bariko baracafuza ejo bazosubira kuza kukibamwo cacafuye kandi aribo bizobagora gusubira kukivuga neza mu makungu bakavuga ibiriko biragenda neza kugira ngo igihugu ni icya twese politike ni iya twese twese tubwirizwa icyo dukoze kugira ngo igihugu kigende neza abo bari iyo Yego, me- bafite ibyiyumviro baby'ubuzimu baby'ubuntu bakunda igihugu cyabo egome eh, eh, tukiri kuri wenyene mushikana eric nsengimana akamo muhotera namwe abubagizi ba nabi babandanye ubwicanyi hirya no hino ah, bataramenyekana akamo muhotera nakahe Eh, akamo twabatera ni uko bomenya ko umuntu wese ashobora kwaka ubuzima bw'uwundi ko nawe nyene rujya umubanyi rutamwibagiye eh, ko yo bireka kuko nta kamaro ko kwaka ubuzima mugenzi wawe kubera ko eh, urucira mu kaso rugahitana nyoko niko abarundi baciye uwo mugani bakareka ku- kugipisha amaraso ya mugenzi we kugira ngo ntazahumirwe muri kazoza umuntu wese yoba abikora ivyo arakwiye kubisubirako akabihagarika Ah, kuko nta muntu n'umwe yohanigwe umuntu ashobora kugisha ubuzima bw'umuntu Eh, tugaruke bashikana ku kibazo gihambaye cyane rwose ku bintu bikomeye byashitse mu Burundi aho mu ndwi iheze impunzi za mbere eh, zivuye i Mahama mikambi Mahama mu gihugu cy'u Rwanda zatahutse mu Burundi zikakirwa n'abategetsi bo mu Burundi abajejwe intwaro abajejwe amadini eka abategetsi bo ku mitumba eka n'abanyagihugu ba abarundi nyene eh, munshi ntaye Ahmed Niyongere iryo tahuka ry'abarundi ba mbere umugwi wa mbere w'abarundi uvuye mu ikampi mahama mwaryakiriye gute Eh, jewe nibaza yuko eh, ivyerekeye abarundi batahuka ni byiza cyane kuko iyo umuntu yahunze haragira igihe eh, agafata ingingo yo gutahuka eh, mu gihe abona yuko eh, ivyo yahunze bitakiriho umutekano muke ubu- ubu- ubunye waragarutse kandi guhungaza yuko biva ku muntu ntawuhunga mu mugwi ntawuhunga agisha inama y'undi umuntu wese ahunga ku gace kiwe mu gihe rero ubigira inama akabona yuko hageze guhuguka ni byiza ariko eh, kuvuga yuko abarundi bose eh, bagira batahuke erega gutahuka ntawe ubigira umuntu gutahuka wewe nyene mu gihe ubona umutekano uriho nta n'uwo bahamagara gutahuka mu gihe wowe ubona icyo wahunze cyarahavuye nta n'uwo usezera urafata akayira ukagenda ukavuga ati ibi bintu by'ubuhumbi by'uguhumba ndabivuyemo kuko icyo nahunze cyaraheze ubu ndasubiye inyuma none abagiye barahunga abo basendesede bahungutse ugira ngo babahamagaye harageze igihe barabona yuko eh, hageraho ibiganiro umutekano wagarutse umutekano wabo ukwiye hama bariyandikisha bataha Eh, byo rero nibaza yuko ari ikintu cyiza cyane kandi uwo wese azokumva mute- mu mutima wiwe afise umutekano ukwiye ntazabure gutaha kuko kuba mu buhungiro si ibintu byoroshe n'ibintu bigoye eh, kutagira igihugu n'ibintu bigoye umuntu ico gituma mu gihe afashe ingingo yo guhunga ari ingingo ikomeye cyane ari ingingo ijanye n'umutekano muke kandi atano- ata n'umwe agisha inama umuntu wese arahunga agahunguka ku bushake bwiwe mu gihe yumva atu- a- atekanye umutima kubereka umutekano hari amakuru yatangajwe cyane cyane kuri izo mpunzi ziva i Mahama arizo zitari bwatahuke cyane rwose ari nyinshi mu Burundi amakuru yavuga ko hariho nk'abarundi bamwe bamwe eka canke um, amashirahamwe eka abantu bataborohereza mu cifuzo cabo co gutahuka abo barundi bakaba no muri iki gihe babandanya gushikiriza ivyo birego ivyo muribaza ko ari ibintu byabaye mushiga ntaye aramera niyongere ajeni bazamose jewe sindi mu gisata cyo gukurikirana iby'impunzi n'igisata ntakorerako mugabo ibyo nagiye ndumviriza hirya no hino eh, narumvise yuko hari abantu banditse ko bashaka gutaha gusangira imyifato imyifato bakoresheje niyo myifato idakwiye eh, kuko mu gihe ushaka gutaha ntiwandiki- ntiwandikira igihugu wata- wa- wahunze igihe utaha ushaka gutaha wan- wa- wandikira hasr hama ugasaba kwitunganya ukuntu utaha Eh, ivyo nivyo nabonye gusa mu vyerekeye ukuntu bakoresheje bashaka gutaha ariko eh, sinibaza ko hari umuntu yobuza umuntu gutaha kurya atawe ubuza umuntu guhunga kuko mu gihe ushaka gutaha n'ubu hase nagiye numva ivuga ati umuvugizi wa hase avuga avuga ati ndasabye abashaka gutaha baze biyandikishe muri hase ati birya byo gushira ama amakete ku ma ku ma whatsapp ku ma rezo sosiyo siyo si- si- siyo myifato ikwiye umuntu ashaka gutaha mu gihe aba ariko arakurikiranwa na hasere Eh, ibyo gusa nibyo nabonye eh, habaye ngira kwabaye kutamenya amategeko abagenga cyangwa igenebo rigenza mugabo sinibaza ko hari umuntu yobuza umuntu guhunguka nk'uko atawubuza umuntu guhunga kuko ni ni ingingo ifatwa n'uwo muntu nyene ntawe uzokubwira ngo umutekano wawe urakwiye wewe nyene mu gihe utanumwe wagirishije inama mu guhunga niko uzokwigira inama ukaraba yuko usubiye inyuma umutekano wawe ukwiye hama ugaheza ufata iyo ngingo hama hsr ikabafasha gutahuka n'umutekano kandi eh, hakurikije amategeko agenga ico gisata mushuya ntahe eric nsegimana igikorwa ikacaranguwe mu ndwi iheze mu burundi aho impunzi zishika amajana atanu zivuye mu gihugu cy'u rwanda aho mu ikambi y'amahama zatahuka zikakirwa n'umunezero mwinshi mu burundi ico gikorwa mwebwe mwacakiriye gute icyo gikorwa turakenguruka cyane kandi tugakengurukira na leta y'u Burundi na cyane cyane nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi general evariste ndayishimiye we kuva acimikwa yaciye atera akama impunzi ko zotahuka zikaza zikubaka igihugu cyazo na cyane cyane ko nk'uko mubibona abo mashyirahamwe y'abatotire n'ayandi bacuritse hamwe babandanye basohora ivyegeranyo vyo gutera ubwoba abandi kugira ntibatahe rero murabona ko abari barushe bakaruhira muri ico gihugu c'u rwanda hanyuma bakiheba bakandikira igihugu cy'u burundi bakandikira u rwanda bakandikira hcr mu gihe bari barondeye ingene bataha bakabafungira muri ico gihugu hakaba rero batanguye gutaha nshimira ivyo bihugu bibiri byashoboye kugira kumvikana harimo na hcr yashoboye gufasilita kugira bashobore gutahuka mu zabo kandi n'abandi bakaba biteguriye kubandanya bataha ariko nkavuga ko ayo maraporo aza muri kino gihe aba aje gutera ubwoba abo izo mpunzi ariko nkazibwira ko mu gihugu cy'u Burundi n'igihugu nyabagendwa igihugu cy'amatanubu kuko bagisize bagasubira mu gihugu cyabo bakaza tukacyubaka kandi bakirinda cyane ayo maraporo asohorwa n'ayo mashyirahamwe kubera nta yindi ntumbero aba afise atari ugutera ubwoba abose rimwe kugira ntibabe hamwe rero boza turashima cyane ukuntu bariko barahunguka ku bwinshi tukubaka igihugu cyacu kuko amahanga aguma amahanga vendose bose bazotegerezwa gutaha ku byerekeye amakuru nayo yatangajwe atangazwa n'impunzi eka yatangajwe n'imbere y'uko zitahuka ko zitariko ziroherezwa mu gikorwa cyo gutahuka eka n'amakuru yatangajwe avuga ko hariho nk'abarundi canke ayandi mashyirahamwe yoba ataborohereje eka atanashaka yuko batahuka ayo makuru mwayakiriye gute mwayumvise gute ni bimwe nyine ariko ndabatera ibyatsi abo ba rumere na ba magi mwarumvise ibyo bashikirije imbere y'uko zitahuka kubera ko barazi ko zitashe babura icyo bafungura amahera bahora baronka ngo bariko barazifasha azoca ahagarara ingene bahora babayeho bizoca bihinduka mwarabibonye ingene bavuga bataziyambitse bumvise ko hariho impunzi zamaze gufata iya mbere kugira ngo zitahe mwarabyumvise ingene ibyo bashikirije ibyo magi yashikirije mwarabyumvise wamengana urudandazwa ariko aragira turabatera ivyatsi tukavuga tuti iyo nyifato niyo guhinduka bakamenya ko ari abarundi bakagarukana ubuntu bw'abarundi kugira ngo ejo bashobore kugira kuzogaruka no mu gihugu dushobora kubakira nk'abandi kandi tuzobakira nk'uko bisanzwe bikubisa agashe bakagaruka kuko n'abandi baraje kandi nta n'umwe yabariye urwara ngira barabonye igihugu cy'u Burundi ari nyabagendwa iyo nyifato ayo mashyirahamwe ntibereye ku bantu bitwa ko baharanira agateka kazina muntu agateka k'abana iyo nyifato turifuza ko boja ubuzima bakava ibuntu bova ubuzima bakaja ubuntu bakahindura iyo nyifato yabo mu gusozera kuri iki kibazo mushantahe amera niyongere reka aravuga urumva ko ari imvugo nyene y'userukira leta ari iyo kuvuga ati ntiyabagendwa ngo ayo mashyirahamwe ngo ariko ngo aravuga amaraporo atera ubwoba mugabo je namubariye ko ari amazina y'abantu bishwe n'aho baba atamatohoza araba urumva ari kuvuga ko tuvuga ibintu biboneka ivyo rero novuga yuko atari amaraporo ariko aravuga kubera abantu bariko barataha bariko barahunguka ari amaraporo yanatangwa n'imbere ya bibiri na cumi na gatanu kuko twaba dutanga amaraporo twebwe kandi ico gihe imbere ya cumi na gatanu uwo ariyo n'abafatwa bari mu nzego za leta twerekanye neza yuko bafise uruhara mu bwicanyi byerekeza turatuye byarasubiye inyuma cyane gusa kuko inyuma y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu byarasubiye inyuma kare torotire yari yaheze mugabo ubu ubu naho byasubiye inyuma uwo rero ni ukuraba n'ifato agira itandukanye n'ifato y'abategetsi ko ntavugira leta yoraba imvugo avuga ahubwo akadoma k'urutoki agasaba yuko inzego za leta zokora kugira zikurikirana ariko bakora ibyaha hama habe kurwanya kudahana nayo abatahuka ni byiza ubutaha iwabo ni byiza biraryoshe cyane n'abandi bazotaha mu gihe umwe azokumva umutekano wiwe ukwiye ko gutaha si ikivunga gutaha n'igihe umuntu wese yumva atekanduwe hama araheza agataha iyo urumva ni gusa imyifato n'imvugo y'abategetsi bari muri leta bariko bara bariregura ku byaha biri bariko baragirizwa n'imyifato y'amashyirahamwe rero aharanira agateka kazina muntu bikerekana yuko ari ibintu inzego zimwe nabo baba bakorera mu gihugu kimwe ni ibisata bitandukanye kuko amashyirahamwe ategerezwa kuba ijisho akarereka kugira asabe yuko leta ikurikiza porogaramu yabo nziza yo gufasha abanyagihugu atari porogaramu yo gucinyiza cyangwa guhohotera abanyagihugu agashyirahamwe akongera agashima ibyiza leta iba yakoze kugira ibandanye muri iyo myifato yo gukorera neza abanyagihugu ntawe utandukanya inzego za leta y'igipolisi n'amashyirahamwe adakora n'ibyicaro bya politiki mugabo ayo mashyirahamwe nk'ayo ariho hose mu bihugu byose hariho amashyirahamwe usanga ashinzwe gukorera mu kwaha kwa leta kugira ashobore kubaho ntakore ibijyanye n'agahagarara k'akazina muntu uko abanyagataka k'akazina muntu urabye bakora ibintu byerekana neza yuko badatema ubwoba na leta n'abantu bakora akazi kabo mu bwigenge ntangere
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
eric nsengimana ishyirahamwe ryanyu rikorera mu kwaha kwa leta oya nk'uko ariko arabivuga amashyirahamwe yose yemererwa na leta mu gihugu ariko akaba afite porogaramu akoreramo sinumva avuze ngo ishyirahamwe ngo rikorera mu kwaha kwa leta icyo aba ashatse kuvuga kuko twebwe nimba ariko itagenda neza tuba twabonye turagishikiriza haba mu matangazo cyangwa tukegera n'abaserukira leta aho baba bitagenze neza hanyuma kandi tugakora n'ibikorwa bijyanye n'agateka kazina muntu na cyane cyane kubamenyesha uburenganzira bwabo abanyagihugu ndetse no kwigisha abaserukira abandi nyine bakwiye kwigenza turakora ibintu bitandukanye byo kuvuga ko dukorera mu kwaha kwa leta sinumva ingene yavuga ko dukorera mu kwaha kwa leta icya mbere nta n'uko leta iduhemba hanyuma leta ntabiriduha nta mahera turonka ya guverinoma rero yariko aravuga ibyo gukorera mu kwaha kwabo kandi nubwo leta yosubvensiona amashyirahamwe n'ahandi barayasubvensiona n'ibisanzwe bakabaha amafaranga kugira bakore neza sinumva icyo ariko arabivuga afatiye ko ariko ibyo turi ko turavuga birumvikana ndibaza ko nawe nyine arabizi ko bama batangaje abantu ngo banaka bapfuye ejo bagatokomeye kandi bacanga bakaba banariho ejo bakavuga ko bakomeye nta kibazo na kimwe bafise hanyuma kandi arazi ko na cyane cyane kandi ko bama kandi bongeye bakavuga ngo ngo ngo ngaha ibintu byacitse ugasanga nta kintu na kimwe Ego, cyacitse ego.
gihari jewe rero nashaka ndamubwire ko ishyirahamwe rita- ridakora iby'agati akazina mu ntiyo ririko rirabesha iyo ririko rirambika ibara ikindi gihugu atari atari cyo bisigura ko ishyirahamwe riba riko rirakora agati akazina mu ntoki ryigenga ahubwo ishyirahamwe ryemerwa ku byo ririko rirakora ariko mu byo riba ririko rirakora rikoze mu kuri eh, naho gihiteka gusumba egome mu gusozera kuri iki kiganiro nashaka mungire ico mumbwiye uko muri babiri cane cane ku vyerekeye ibitero vyakozwe n'umuhari eh, urwanya ubutegetsi rede tabara eh, mu ndwi ziheze eh, mu ntara ya rumonge nashaka ntangure kuri mwebwe ahmed niyongere ivyo bitero eh, mwabibonye gute birafise insiguro muri kigihe ku byerekeye ibitero narabyumvise mu iradiyo bariko baravuga yuko hari umugwi rede tabara wa- wiya- we- wemeje yuko uri kuragira ibitero Eh, jewe bwa mbere ndi umuntu adakunda ibintu bijanye n'inguvu ibintu ibintu biciye mu nguvu Eh, nico gituma eh, nabonye yuko hatari hakwiye yuko haba ah, abasubira kuzana inzira y'ingwano eh, kuko inzira y'ingwano yica abantu benshi eh, hariyo ariko ivyo cyane cyane kenshi biba mu gihe inzira y'ibiganiro yanse itakunze nicyo gituma icyo mpamagarira ubwa mbere ni gusaba yuko aba ariko barashyira imbere inzira yo kurwana yuko guhagarika ariko tugasaba na leta y'u Burundi yuko iyo raba ingene ishyira imbere ibiganiro hamwe n'abatavuga rumwe nayo eh, kugira bashobore kureka eh, cyari guhagarika abashaka guca mu nzira yo gukoresha inguvu eh, bagaheza bakicarana bakaraba ibikwiye kugira habe intwaro isangiye na bose kuko iyo ibiganiro byanse kenshi haca haba inguvu baca baba mu nzira y'aba- y'abandi bata- abandi bataha ba- baca bakoresha inzira z'inguvu nazo ugasanga ni inzira zidafasha cyane kuko ari inzira zituma hapfa abanyagihugu cyangwa abanyagihugu bakagira ubwoba bamwe bakangara hagapfa abanyagihugu benshi kubera izo nzira ziba ari inzira ziba zijanye n'inguvu eh, kubera kenshi habuze inzira z'ibiganiro E, mushana Eric Nsengimana namwe ibitero vyabaye mu Burundi vy'umuhari Red Tabara urwanya ubutegetsi mwaravyumvise ivyo bitero birafise insiguro muri iki gihe mwavyakiriye gute no nta siguro n'imwe byogira kuko nta nta na hamwe ibijanye n'intambara bisigera bi- bishitsa umuntu ku kintu na kimwe intambara urayitangura ikarangizwa n'abandi eh, canke ntunayirangize igahagararira honyene rero twebwe ahubwo turabitera ivyatsi eh, twaravyumvise mw'ibarabara nk'uko nta mugwi n'umwe wa leta uravyumva Eh, kandi na twebwe nyene twarumvise ngo baciye ngaho abaduserukira mu- muri izo ntara baravuga ko ko bavyumva hanyuma nta twavuga ngo ni umu- igitero ngo catewe na leta tabara ko nta muntu n'umwe turigera twumva haba ku ruhande rwa leta Eh, narabonye itangazo ryase- ryasohowe n'abo ba leta tabara rivuga ko abapolisi babateye ngo ku birindiro vyabo ko nta muntu n'umwe turigera twumva ofisiyere yemeza ivyo bitero ko vyabaye Eh, tubyumva gutyo ku matwi ariko bamwe ibyo bari byo ntabwo inzira y'intambara ari nziza eh, turi muri politike isanzwe mu gihugu cy'u Burundi intambara yararangiye bose boshira inkota mu bwubatsi bagashobora ku- kurojonya abandi mu bikorwa by'iterambere atawanjye wangura nimbara bahunze bagahunguka bakirinda cyane ikintu cyose cyoza gihungabanya amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi eh, kuko intambara nta muntu novuga ko yoyishigikira kuko intambara nimbi twarayiciyemo turayizi iraruhisha Eh, rero ntitwifuza ko mu Burundi hose kuba intambara Eric Nsengimana Armel eh, Niyongere ndabashimiye cyane gose ku kanya mwatoye ngo muganire ni radio ijwi y'Amerika turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradio ijwi y'Amerika
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero